ikiganiro ni fatu alimasi karara twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu rwanda turaha mikoro mugenzi wacu eric bagira ubusa uri i kigali eric mikoro ni yawe Etienne Karekezi ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo ndetse ni umwanya wo gusuhuza abadahwema kudukurikira muri gahunda zacu za buri munsi aho muri hose mu mpande z'isi zitandukanye ikiganiro cyacu kuri uyu munsi kiragaruka ku kibazo cy'igabanuka ry'ibiribwa cyangwa amafaranga yagenerwaga impunzi ziba mu nkambi zo mu Rwanda mu kubatunga mbanze nkwibutse ko ari igabanuka ryatangajwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa mu Rwanda PAM ko guhera mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka aribwo icyo cyemezo cyagombaga gutangira gushyirwa mu bikorwa ubu tubagezaho ikiganiro burumvikana ko amafaranga ya mbere impunzi zayahawe muti iryo gabanuka ry'ibyo biribwa rero riteye riti ni igabanuka ryavuyeho igipimo kiri ku mpuzandengo ya mirongo itandatu ku ijana hasigara mirongo ine ku ijana ubusanzwe impunzi zagenerwaga amafaranga ibihumbi birindwi magana atandatu buri kwezi kuri buri muntu ariko kuri iri gabanuka ziragenerwa amafaranga ibihumbi bitatu na mirongo ine ni ukuvuga atagera ku madolari ane y'abanyamerika ku kwezi wabibara ku munsi ugasanga impunzi iratungwa n'amafaranga ijana na rimwe ijwi rya amerika ibatangariza bwa mbere inkuru ku igabanuka ry'ibyo biribwa bigenerwa impunzi ahari mu kwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe abategetsi batandukanye barimo abahagarariye minisiteri yita ku bikorwa by'ubutabazi mu rwanda batangazaga ko impamvu nyamukuru y'iri gabanuka ari y'uko abaterankunga bahuye n'ibindi bibazo bibasaba kubitera inkunga hirya no hino ku isi muri ibi bihe isi yose yugarijwe n'icyorezo covid cumi n'icyenda ariko bagakomeza bizeza ko nta mpungenge zidasanzwe kuri icyo kibazo aha ndabumvisha gato uko bwana olivier kayumba umunyamabanga uhoraho muri minisiteri yita ku bikorwa by'ubutabazi mu rwanda yasobanuriye ijwi rya amerika
ntabwo biduteye impungenge cyane kubera ko buriya mu buzima bw'umuntu haba harimo ibintu byinshi harimo ubuvuzi harimo amashuri harimo isuku n'isukura harimo icumbi ndetse noneho n'ayo mafaranga yo kurya ariko icyagabanutse ni amafaranga yo kurya cyangwa se yo kugura ibiribwa ibindi birahari nta kibazo bifite ku buryo twumva ko nta kintu guhungabana ntabwo ari cyane cyane cyane ko tuzi ko mu mpunzi abenshi atariyo mafaranga babeshejeho yonyine dufite bafite n'ibindi bikorwa hirya no hino ubwo hano mu mujyi tuba mu mujyi wa kigali mu mujyi wa huye impunzi nyinshi zibeshejeho ntabwo zibarwa kuri iriya mfashanyo yaba iy'ibiribwa cyangwa se iyindi mfashanyo iyo ari yo yose so dufite hafi ibihumbi icumi bashoboye kwibeshaho mu mujyi n'abandi nubwo bashobora kuba batarabonye ubushobozi buhagije bwo kuva mu nkambi bakajya mu nkengero z'inkambi ariko nabo bafite ukuntu babayeho ariko ntibibuze yuko hari abantu batameze neza impunzi zidafite ububasha zo zizakomeza gufashwa n'ibiribwa nk'uko pamu yabitubwiye tukimara kumva iby'iri gabanuka ry'ibiribwa ijwi rya amerika yahamagaye madamu emily frenberg uvugira ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa mu rwanda pamu mubaza intandaro yabyo
intandaro ni igabanuka ry'abaterankunga hirya no hino ku isi iyo niyo mpamvu navuga ko ibikorwa byo gufasha impunzi mu rwanda bimaze igihe kandi byagiye bigorana mu myaka ishize twagiye duhura n'ibibazo mu gukomeza gushakisha inkunga ku mpunzi zihari ariko urabizi nko mu mezi abiri ashize kubera ikibazo cy'icyorezo cya covid cumi n'icyenda n'ibindi bibazo byariyongereye hirya no hino ku isi ari byo byabaye ku igabanuka ry'ibiribwa mu rwanda
ubwo hazakurikiraho iki rero what will follow you mean the ration reduction ikizakurikira uravuga kuri iryo gabanuka twizera ko ishyirwa mu bikorwa ry'igabanuka ry'ibiribwa rizagorana cyane ku mpunzi ariyo mpamvu tugerageza gukomeza gukusanya inkunga kugira ngo turebe ko twahangana n'iryo gabanuka rero ndatekereza ko iki ari ikintu tuzakomeza kugerageza kubera ko twarangije kubona ko bizagorana ku mpunzi by'umwihariko muri ibi bihe bya covid cumi n'icyenda ariko nanone ubufasha bwakomeje kugorana kubera ko benshi mu baterankunga bacu bari mu bindi bibazo byihutirwa bisaba ubufasha hirya no hino ku isi ugereranyije no mu yindi myaka than in other years kugeza ubu se mwaba muri kuvugana n'abaterankunga
yes so we um, continuously engage in, in yego fundraising efforts.
turakomeza gushyiramo ingufu n'abaterankunga kandi dufite icyizere kugira ngo turebe ko twakemura iki kibazo ariko kugeza ubu ntacyo turabona gihagije twaha impunzi ariko dukomeje kwizera ko ubufasha bushobora hope kuboneka that um, resources might become available
nyuma y'ibyo ijwi rya amerika ntiyatereye agati mu ryinyo ahubwo tukimara kumenya ko impunzi zatangiye gufata ayo mafaranga twarebye uburyo akoreshwa ku mpunzi mu nkambi zitandukanye ndongera nkwibutse ko kugeza ubu ku butaka bw'u rwanda habarurwa inkambi esheshatu z'impunzi zigera mu bihumbi ijana na mirongo itatu muri izo inkambi eshanu ni iz'impunzi z'abanyekongo iyindi isigaye ni iy'impunzi y'abarundi ku isonga hari inkambi ya gihembe iri mu karere ka gicumbi mu majyaruguru y'u rwanda icumbikiye abanyekongo iya Kigeme mu karere ka Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda nayo icumbikiye abanyekongo iya Kiziba mu karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda nayo irimo abanyekongo Nyabiheke Igatsibo mu burasirazuba bw'u Rwanda naho harimo abanyekongo iya Mugombwa mu karere ka Gisagara aho ni mu majyepfo y'u Rwanda naho harimo abanyekongo hanyuma haraza inkambi ya Mahama mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda nayo irimo abarundi bavanze n'abanyekongo kugeza ubu mu nkambi zimaze igihe twavuga nka Gihembe ku buryo hari abahamaze imyaka makumyabiri n'ine byumvikana nta shiti ko umwana wahavukiye yaba yaribarutse naho ababyeyi be nabo bakaba bafite abuzukuru mu ngaruka twasanze kubera igabanuka ry'ibiribwa ziratandukanye ku isonga haraza inzara iriza benshi ayo kwarika uretse ikibazo cy'igabanuka ry'ibiribwa abatuye mu nkambi zitandukanye zirimo kigeme na gihembe bo bari kwimurirwa mu nkambi ya mahama bakajya mu bibanza abarundi bari gutahuka babagamo ubutegetsi bukavuga ko byose bigamije gukingira ubuzima bwabo ariko se bo barabyumva bati mbahaye ikaze dutangiranye n'ababo mu nkambi ya gihembe batubwira uko bakoresha amafaranga ibihumbi bitatu na mirongo ine ku kwezi biragoye cyane kugira ngo umuntu abashe kuvuga ngo ayakoresha ate kuko nawe ufashe igiceri cy'ijana ku munsi kugira ngo ukibarire uvuge ngo umuryango w'abantu batatu nditanga nk'urugero kuvuga ngo ibihumbi icyenda ndicara ngo mbibarire ni ibintu byatugoye cyane ku buryo ubu ngubu uko bureba ahangaha kuvuga ngo ndakubwira ngo twayakoresheje gute biragoye uretse kuba twaragiye dufata yenda ugafata kuba ati ubwo bigenze gutya reka mfate kawunga mfate ibiro bitanu nshyiriho n'ibishyimbo nk'ibiro nka nka bibiri noneho ubwo ngende njye mu gitondo ubwo bibe bihagije ku buryo nyuma aho byageze aho bigora ku buryo bamwe ubu ngubu tumaze no kugira ibiba- ingaruka nyinshi cyane sinzi na mwarabyumvise no mu nkambi zimwe ababitanzeho gufashwa gatoya batangiye no kwiyahura hano si cyo cyo kwiyahura mu nkambi ya gihembe cyari cyaba bimeze Oya, bite mu nkambi ya gihembe ntibiragera kuko abantu bari bagifashanya uwagize uko aramuka agafata mugenzi we ayo makuru yo kwiyahura muyakura hehe rero twe twayakuye mu nkambi ya bagenzi bacu cyane cyane inkambi ya kigeme cyane bar- baherutse kuduhamagara hari umubyeyi waherutse kwiyahura uko yiyahuye twe muri amakuru kuko turayasangira nk'impunzi aho turi twese uko tuba duhuje akababaro umubyeyi rero ku buryo yiyahuye ya- yamaze iminsi ibiri yabuze ibyo ateka aravuga ati afata ati reka njye ku isoko ari nko kubeshya abana kugira ngo abana bumve ko nyina agiye guhaha umuntu ko gutaha rero areba ukuntu abana ba- yabijeje ko yagiye kubahahira none agarutse nta n'ikintu na kimwe abahaye yinjiye mu nzu andi makuru bavuze ngo arapfuye ubu mbega hari na benshi dufunga imikandara ukavuga ngo kuharira abana barye ubu yemeze nk'umugabo nangwa umugore funge umukandara abana bakubwira ngo urebe ko baramuka ubwo rero ugasanga ntacyo ibihumbi bitatu bitugejejeho kabisa none wowe umaze imyaka ingahe hano mu nkambi ya gihembe nkambi ya gihembe nyumaze imyaka makumyabiri n'ine nahageze tariki makumyabiri n'enye z'ukwa cumi n'abiri mirongo icyenda na karindwi buri buke noheri iri bube niho twageze mu hano twifuza ko ni ukuri leta y'u rwanda turayishimira kuko yaradufashije cyane cyane byimazeyo n'abafatanyabikorwa bayo tukaba tugira ngo icyifuzo dufite twabagezaho badufashe baba badukorera ubuvugizi mu by'ukuri kugira n'igabanuka ry'ibiribwa byaba bidakunze badukorera n'ubundi buvugizi bwo kuba twasubizwa mu gihugu twaturutsemo byaba bidashobotse mu by'ukuri bakaba badushakira n'ibindi bihugu byatwakira kuko turababaye cyane turi kubona aricyo gisubizo kirambye cy'ibibazo dufite ukomeje ku kintu cy'ingenzi cyo gusubizwa i kongo impunzi z'abarundi muri iyi minsi ziri kwiyandikisha bamwe batangiye no gutaha mwebwe icyo kintu mwari mwakigeza ku babakuriye murakoze iki cyifuzo twakigejeje ku badukuriye ndetse ubuyobozi bw'inkambi burakizi cyane ko mu byumweru bibiri bishize twabasabye ko bashyiraho ameza twiyandikisha icyo gikorwa cyari cyatangiye mu by'ukuri bari bashyizeho abakozi babiri impunzi zose ziraza ziriyandikisha kuko aricyo gisubizo babonaga cya nyuma ubuyobozi bw'inkambi babonye abantu babaye benshi icyo gikorwa baragihagarika mu by'ukuri ariko twari twagitangiye ku kibazo cy'igabanuka ry'ibiryo byatugezeho ingaruka cyane urabona nk'abantu umunani kubona mfata ibihumbi makumyabiri na bine n'amafaranga ijana na makumyabiri ni ibibazo bikomeye cyane njye nabuze nuko nyahaha nahashye igice cya kawunga n'igice cy'umuceri nkaho n'ibiro bine by'ibishyimbo gusa amafaranga ararangira turababaye cyane kuko abana bari kuryama n'abaturanyi ndetse badukikije bahuye n'ingorane ko abana bari gusohoka bakajya gusabiriza n'ababyeyi bakajya gusabiriza turababaye cyane dufite agahinda gakomeye cyane haje kubitiramo n'ikibazo cyo kujya amahama bitunguranye batwatse amafaranga bavuze ko tugomba kujya amahama nakomeje kumva murwanya icyemezo cyo kujyanwa imahama ariko hano igicumbi ni mu manegeka niba ntibeshye hariya hirya hari hari uruntu rw'urwobo rwashoboraga kuba rwatwara inkambi cyangwa igice cyayo kubera iki mukirwanya icyo cyemezo
impamvu tukirwanya mu mezi angahe ashize bavuze ko bagiye kuri abantu mu manegeka barabubakira kujyanwa amahama no mu nkambi hagati harimo ibibanza byinshi abantu bakubaka aho kugira ngo bagerenwe amahama kandi ikindi kirima y'amahama ntabwo twe twayishobora ku kibazo kijyanye n'amahama impamvu tubifite ikibazo urabona imyaka tumaze ni makumyabiri n'ine ikibazo dufite ni iki rero kuva muri shitingi winjira mu yindi mu by'ukuri biduteye impungenge niba amahama asa n'ishitingi cyangwa n'amabati byose byitwa inkambi nubwo mvuze nta mushitingi nibwo nashatse kuvuga inkambi ikindi kibazo kirimo gikomeye ni iki mu by'ukuri urabona hano nta mfashanyo tukibona nibyo umumama yavugaga ukibaza niba umuntu agiye kuva mu nkambi ajya mu yindi ese iyo nkambi azayiriramo iki tukabona ko rero aho kugira ngo tuve mu nkambi tujya mu yindi ahubwo badushakira igisubizo kirambye cy'ibibazo byacu kuko turabona ko ibisubizo birambye tutazabibonera imahamba nawe wari ufiteho ijambo urabona aho tugeze n'ibyo kurya turi gutaka kubera inzara urabona imyaka isaga makumyabiri ahantu turiyubaka n'inzara twe tubona yuko ari urupfu mu rundi aho kugira ngo dukomeze tugenda duhunga mu myaka makumyabiri ni tumaze mu nkambi byaruta hagatekerezwa ikindi kintu aho gukomeza kwica ab'inzara wagenda niba n'urwo rusasu twahunze burya rwakurasa ariko umwana atasambye ureba yenda ugapfa mbere ye cyangwa se nawe agapfa mbere yawe ariko wirukanka ariko utishwe n'inzara icyo cyo bagenzi bafata nk'umuturambyi wo gusubira ikongo urakivuga iki nanjye ndemeranya nabo kuko nta kindi gisubizo dufite birababaje ko natumara imyaka makumyabiri n'ine hano muri ino nkambi twari tumaze no kwiyubaka rero kugira ngo turyane n'igihugu cyatwakiriye byaruta tugasubira iwacu kuko inkota yica neza kurusha inzara ngewe nakubwiza ukuri nta n'ikintu mfite mu nzu ninjye ukwibwirira ngewe ubwanjye cyane ko n'ahandi hose inkambi zindi hari n'ahantu hari kuboneka abantu bari kwiyahura kubera inzara rwose ngewe mfiteyo n'umuvandimwe wiyahuye abana baramutabarizana ni umuvandimwe nzi neza gutya twari duturanye no muri kongo bamuca mu ngoyi yamaze kwiyahura ariko ntabwo yapfuye ngo abaturanyi baraterateranije bazana icyo kumugaburira icyo gusubira i kongo urakivuga iki cyo gusubira i kongo rwose nanjye ndepfuru n'abandi rwose ku gikongo nicyo dushaka ngewe mahama narahageze buriya twakagombye kuba twaragiyeho dufite ikintu cyo twitwaje ubu ngewe ndi ku rutonde rwo kwimurwa kandi ubu tugeze ubundi kukubwira ko nta kintu ufite mu nzu ubu kuwa mbere haje imodoka cyangwa ku cyumweru akavuga turira nakurira nte n'abana wagenda watsimbarara ntabwo nagenda ntabwo nagenda abana bansinziriraho mu nzira rwose nabahamba ahangaha amenyereye ngewe icyo mvuga mpagaze nishikamyeho kugira ngo bashake imodoka zitujyana amahama kongo hano ku mupaka ni hafi kuva hano gira amahama ni kure ahubwo aho kujya amahama batujyana kongo kuko twebwe n'ejo bundi twiyandikishe bazana ikintu kuvuga ngo tuziyandikisha tugeze mahama niba amahame ari duwane ya kongo byaratuyobeye ako kantu karatubabaje cyane kugeza igihe ngewe tubwira minema tuba tuhari turavuga twebwe ntitwenda kuva hano tuzava tubonye imodoka ya kongo burya ikintu kibabaje cyane ni ukumva witwa umaze imyaka makumyabiri n'ingahe mu nkambi wajya kumva ukumva iyo misaka y'umuntu uri gutaha kandi nawe ukeneye gutaha icyo kintu kiratubabaje cyane ukajya kumva ukajya mu musaka uri gutaha w'umurundi mu matongo y'umurundi kandi nawe ari gutaha iwabo turarambiwe pe
abakurikiye ijwi rya amerika mbibutse ko turi mu kiganiro dusangira ijambo aho turebera hamwe ikibazo cy'igabanuka ry'ibiribwa ku mpunzi ziba mu nkambi zo mu rwanda n'ingaruka byateje murumva bagira ubusa kigali mu rwanda si abari mu nkambi ya gihembe gusa basaba gutahuka kubera igabanuka ry'ibiribwa n'ibindi bibazo ijwi rya amerika yashatse kumenya uko kiba ikibazo cyifashe mu nkambi ya kigeme iri mu majyepfo y'u rwanda maze ivugana na bwana edizo munyakarambi perezida w'iyo nkambi abanza kuvuga ko ari ikibazo gikomeye byatugizeho ingaruka zikomeye nawe urabibona umuntu ntabwo na birindwi byari bimuhagije magana atandatu yagenerwaga yego uyu munsi wa none rero bakuyeho porosa mirongo itandatu umuntu baragenerwa ibihumbi bitatu n'amafaranga mirongo ine yashyize mu giciro cy'amadolari wavuga ngo ni amadolari atatu n'ibice bibiri wareba ku munsi ufashe ibihumbi bitatu ugasanga ari amafaranga ijana na rimwe bivuze ngo mu madolari ni zero n'igice kimwe nawe rero tekereza ayo niyo mafaranga kuri uyu munsi wa none ahari ku muntu udafite ikindi kintu yakora rero abantu barahungabanye mu bwonko kandi n'aho ikibazo kiri ntibavuga bati yenda mu gihe runaka hari ubwo inkunga ziziyongera batubwira yuko na pani itazi amakuru niba ariko bizakomeza mwebwe se hari amakuru munamenye ko mwanditse amabaruwa mutarashyikiriza minisiteri ibishinzwe ayo mabaruwa akubiyemo iki nibyo niko bimeze ntabwo twahorera ni uko byabaye ngiye ntahari ndi mu ruzindu ariko n'uyu munsi wa none ndi butare kwa muganga abari kuvuga ko muri gusaba ko hakorwa ubuvugizi hakongerwa ibiribwa cyangwa bitakongerwa mugasubira iwanyu kongo nibyo aricyo babikubwiye abayanditse twebwe twabonye igisubizo kirambye ari ugusaba gutaha tugasubira iwacu muri congo nubwo hakiri umutekano muke ariko gusaba ngo bongere ayo mafaranga ntabwo bayagabanije ari uko bayafite ahubwo bayagabanije kubera ko batubwiye ngo ibibazo byabaye byinshi ku isi ingaruka za kovidi impunzi kandi zikiyongera hirya no hino dore ntabwo turi gusaba ngo bayongere turi gusaba ko bakora ubuvugizi sibira iwacu muri congo igihe byaba bitagishobotse tuzi yuko ubushobozi iyo buboneka ntabwo bari kubugabanya kubibutsa rero ngo nibayongere ngo niba batayongereye uburyo bwo gutaha ntabwo ariko twe twanditse ntabwo twanditse tuvuga tuti inzara niyo yica kurusha kurusha ikindi kintu kandi ikica nabi wari wakomoje ngo ku ngaruka nyinshi uvuga ko zigera cyane ku bagore zigasya zitanzitse ni nk'izihe wabonye zatangiye kugaragara aho ngaho ku kigeni
nk'abadamu badafite ibindi bakora biriranwa n'abana bakabaririra mu maso akabwira umwana ngo najye kuryama bugacya bukira iminsi ibiri itatu nangwa n'umugabo yajya no gushaka ikiraka nangwa yabona bikomeye akareba n'aho aba agannye ariko umudamu we nta hantu na hamwe yabicikira amakuru namenye ko hari umuntu wiyahuye ku kigeme kubera inzara nibyo byabaye ntahari nk'uko nabikubwiye ko nari nagiye mu ruzindu ariko ahubwo hari n'undi wari uri kubikinisha bamuca mu ngoyi umwe yariyahuye arapfa undi we bamuciye mu ngoyi ni muri ibi bihe bagabanije ibiryo tariki makumyabiri n'icyenda twari twarafashe bitatu z'ukwa gatatu icyo kibazo mwakigejeje ku babishinzwe icyo kibazo twakigejeje kuri hcr protection hcr minema abashinzwe umutekano bose barabizi barahageze hari abaryamye bari mu mazu babuze icyo gukora ku bwanyu rero mukumva umuturambye ari ukwitahira mugasubira i kongo cyane nicyo gisubizo kirambye kuko amaboko y'usaba ahora munsi y'ay'utanga iki gihugu rero cyaratwakiriye kiraducumbikira neza hfr yarishoboye kudukorera yarabikoze na pamu nuko n'abandi baterankunga tukabona rero badufashije ibihugu byombi bikaganira na hfr badufasha tugataha bakadushakira umutekano tugataha ntituzabiture kwanduranya ejo n'ejo bundi abantu bajye mu giturage bajye gusabiriza basaba abaturage mu gihe nabo twari tubanye neza hano ikigeme ubwo rero nta mfura yashonje nawe urabizi nyamara kumva ibivugwa n'impunzi z'abanyekongo muri rusange nakomereje kubaza ku mpunzi z'abarundi uko byifashe mvugana na bwana jean bosco uko ibishatse perezida w'inkambi ya mahama mu burasirazuba bw'u rwanda nawe abanza kumbwira ko ikibazo cy'igabanuka ry'ibiribwa kiri muri rusange ku mpunzi hose ni cyo kimwe ukwezi guhera abantu bafu inzara yabarembeje pe ubundi ibiryo byari bisanzwe ari na bike amahera asanzwe ari na make yego atashobora kugira icyo afasha umva rero bakuyemo iriya mirongo itandatu ku ijana urumva nta byakeye n'ibyahuha byarahubutse abantu kabisa inzara ni nyinshi n'ubukene bwinshi cyane mubona se abo muhagarariye babagana babatura ibyo bibazo kugira ngo babasabe kubakorera ubuvugizi mu bo hejuru bimeze bite cyane baratugana erega uretse nabo na twebwe nyine ubwacu dufite impunzi zitegerezwa kugira ubuvugizi kugira turebe yuko imiryango yacu n'abo tuyoboye ari impinduka yabaho dukomeza tuvuga ariko turacyategereje ku mpinduka tugamera ntiyaboneka hari ubwo mwari mwagirana inama yaba pamu haseri na minema yego bagitangira bakitumenyesha nyine bya impinduka twaragiranye amanama ariko kugeza ubu urumva ko nta kirahinduka nta zindi nama zisigaye urumva igisigaye gusa ni uko umuntu yashaka nyine yakwigira nta kundi inzira zindi kwigira bwo birashoboka se muri ayo mafaranga nkurikije uko muyavuga ko tuvuga mu bisanzwe iyo ni inama ya rusange ko umuntu yashakisha ubundi nk'uko babitubwira ariko urumva ko bitashoboka kuko nta gishoro umuntu aba afite nta nzira zindi umuntu aba afite yitwa yuko yaba ariko arakora ubwo nari nzi ko wenda nyuma yo kubona ko bifite izo ngaruka z'imirire mibi abantu bambwiye ko baburara bava mu nkambi bakajya gusaba hanze nabwo bakaba wenda babura ababaha nari nzi ko hari inama mwagiranye mugaragaza nyine izo ngaruka zo kuba iryo gabanuka rikabi ry'ibiribwa nk'uko murivuga zarabayeho nibaza yuko kuko n'abantu tubana buri munsi mu nkambi tubamo bahari ibi barabizi turabivugana kenshi turabibabwira no mu zindi nama atari izo z'ibyo ngibyo ariko turababwira pe ko yuko abaturage barashoje zirashoje amara ni make kabisa ntacyo abafasha mu cyumweru kimwe mu byumweru bibiri mbega abantu baba batangiye gushakisha hanze abajya gusaba ibyo basaba nyine n'ibibera mu byifuzo byanyu rero niba nkumva neza ni uko ibiribwa nk'uko muvuga ngo byari bisanzwe n'ubundi ari bikeya biza kugabanukaho mirongo itandatu ku ijana ni uko byakwiyongera
yego cyane nicyo twasaba nicyo cya mbere gikuru ibindi byose byaza nyuma ariko umuntu afite icyo anafungura rero nicyo dusaba cyane yuko mu basanzwe badukurikirana badufasha yuko bagerageza pe kugira ngo turebe yuko ibiryo byasubira bikazamuka abantu bakabaho hanyuma cya gikorwa cyo guhunguka kigeze hehe aho imahama igikorwa cyo guhunguka kirakomeza ku babishaka nyine ku babyiyumvamo igikorwa kirakomeza bamaze kuba mu bihumbi bingahe bimaze gutahuka
kuko nari ku biro imibare sinayikubwira neza ariko biri mu makumyabiri birengaho gato bimaze gutahuka yego hanyuma bamaze kuva ku kigeme baza aho ngaho ni ibihumbi bingahe nabo nyine bariko baraza nta mibare mfite igaragara ariko ni hafi nk'ibihumbi bitandatu birenga gusa biriko biraza n'abandi baraza pe
dutegura iki kiganiro twari tumaze icyumweru cyose twandikiye minisiteri yita ku bibazo by'ubutabazi mu rwanda tubagaragariza icyo tubashakira ariko mu bihe bitandukanye bagiye batwizeza kutuvugisha ntibikunde kuko na bimwe mu bibazo twaboherereje twarinze dutambutse ikiganiro tutarabona ibisubizo byabyo gusa hari ubutumwa ijwi rya amerika yabonye bageneye abanyamakuru hari mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka busobanura iby'iki kibazo cy'igabanuka ry'ibiribwa ku miterere yacyo n'icyo bagombaga gukora aha ndasaba mugenzi wanjye temistokle mutijima ababwira ibikubiye muri ubwo butumwa ubu butumwa bugenewe abanyamakuru butangira buvuga ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR na leta y'u Rwanda ritanga ubufasha bw'ibiribwa ku mpunzi z'abarundi n'iz'abanyekongo ziba mu nkambi esheshatu mu Rwanda hagatangwa ibiribwa nyirizina cyangwa amafaranga bakabyigurira busobanura ko ubwo bufasha buboneka buturutse mu nkunga itangwa n'ibihugu nterankunga imiryango itegamiye kuri leta n'abantu ku giti cyabo ibibazo bisaba inkunga bigenda byiyongera hirya no hino ku isi bigatuma inkunga igabanuka bikagira ingaruka ku bufasha butangwa ku mpunzi mu rwanda bigatuma hagabanywa ingano y'ibiribwa bigenewe buri muntu ikibazo nk'iki pa mu rwanda yahuye nacyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi na bibiri na cumi n'umunani aho byabaye ngombwa ko ibiribwa bigenewe buri muntu bigabanuka kuva mu kwa cumi na kumwe kwa bibiri na cumi na karindwi kugeza mu kwa gatandatu kwa bibiri na cumi n'umunani bukomeza bugira buti turashimira abaterankunga badufashije kongera gutanga ibiribwa byuzuye bikenewe ku muntu kuva mu kwa karindwi kwa bibiri na cumi n'umunani gusa kubera impamvu y'inkunga nke yavuzwe haruguru hazagabanywa ibiribwa bigenewe umuntu icyakora turakomeza gukomanga hirya no hino mu baterankunga turebe ko iryo gabanywa ridakomeza kwiyongera mu kwezi kwa karindwi impunzi zabonye ubufasha bw'ibiribwa bwuzuye ariko biragabanuka guhera mu kwezi kwa gatatu icyakora ubufasha bukomeje gutangwa nk'uko bisanzwe ku bagenerwabikorwa bo muri gahunda mbonezamirire nutrition program na gahunda ya pamu yo gutanga ifunguro ku mashuri yo mu nkambi school feeding abanyarwanda batahuka nabo bazakomeza kubona ibiribwa by'amezi atatu nk'uko bisanzwe mbere yo gusubira aho bakomoka ubwo butumwa buti pam ifatanyije na hcr na leta y'u rwanda tuzakomeza gushakisha inkunga ishoboka yo kuziba icyuho turakangurira impunzi zose gukoresha ubundi buryo bwabafasha kwibeshaho ndetse no kwitabira gukora imishinga ibyara inyungu binyuze mu bigo by'imari iciriritse biterwa inkunga binyuze mu mushinga jyambere leta y'u rwanda na hcr biributsa ko ibisubizo birambye ku mpunzi harimo gutaha ku bushake mu gihugu ziturukamo no gusaba ubwenegihugu zigatura mu rwanda abifuza kimwe muri ibi bisubizo barashishikarizwa kwegera minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi minema cyangwa hsr kugira ngo bagirwe inama ubu butumwa bwagenewe abanyamakuru buvuga ko iki gikorwa kireba impunzi zose igihe cyose pamu nta bufasha bundi irabona kugabanya ingano y'ibiribwa n'amafaranga bizakorwa mu nkambi zose kuva mu kwa gatatu gukomeza iki cyemezo kivuga ko bitoroshye kumenya igihe ariko hazakomeza gushakishwa inkunga kugira ngo hazibwe icyuho kandi ko impunzi zizajya zimenyeshwa amakuru yose kuri iki kibazo ababishinzwe bavuga ko bumva neza ikibazo cy'impunzi gusa bagirwa inama yo gucunga neza ibiribwa cyangwa amafaranga zizabona guhera mu kwezi kwa kabiri kuko ntizakwizezwa ko hatazabaho igabanuka ry'ibiribwa isobanura mpamvu yo gushyira imbere gahunda mbonezamikurire mu gihe cy'igabanuka ry'ubufasha buhabwa impunzi ababishinzwe bavuga ko iminsi igihumbi itangira umubyeyi agisama kugeza umwana agize imyaka ibiri ari ifatizo ry'ubuzima ni igihe umubyeyi n'umwana baba bakeneye kubona indyo nziza kandi yuzuye byaragaragaye ko iyo habayeho imirire mibi mu minsi igihumbi ya mbere y'ubuzima bw'umwana umwana agira imikurire mibi mu gihagararo no mu bwenge imirire myiza muri iyo minsi ni ngombwa cyane ubundi bufasha buzakomeza uko byari bisanzwe nta mpinduka ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa pamu ari naryo risanzwe ritanga ubufasha bw'ibiribwa ku mpunzi ryamenyesheje ko rizagabanya mirongo itandatu ku ijana by'ubufasha bwahabwaga impunzi ni ukuvuga ko impunzi yahabwaga ibihumbi birindwi na magana atandatu izajya ihabwa ibihumbi bitatu n'amafaranga mirongo ine y'u rwanda ubwo butumwa buvuga ko hatakwemezwa ko ubuzima butazaba bugoye ariko n'ubusanzwe aya mafaranga atari yo yonyine gusa atunze izi mpunzi kuko hari n'indi mirimo ibyara inyungu bakora mu nkambi no hanze yayo mu kongera ibibatunga buvuga ko hari n'aho impunzi zifite ibikorwa zikorana n'abanyarwanda baturiye inkambi bagafatanya kwiteza imbere aha hatanga urugero ku gishanga cya misizi imugombwa hari kandi n'umushinga jyambere ufite igice kizafasha impunzi kwiteza imbere biciye mu guhanga imishinga yo kwiteza imbere ubutumwa bwagenewe abanyamakuru buvuga ko impunzi zamenyeshejwe impamvu ibi bibaye ndetse zinasabwa gukomeza gushakisha imibereho nk'uko zisanzwe zibikora mu buryo bwemewe n'amategeko mu gihe habaye icyaha gikozwe n'impunzi ikurikiranwa n'ubutabera nk'undi wese warenze ku mategeko ndagushimiye cyane temistokle mutijima ubwo birumvikana ko igihe tuzabona abategetsi babishinzwe bakatwemerera tuzababaza ku bindi bibazo byinshi bigarukwaho n'izi mpunzi abari mudukurikiye muri dusangire ijambo abayigizemo uruhare n'abandi mwese mwese mudukurikira mwicecekeye abandi mugatanga inyunganizi mu biganiro bitandukanye tubashimiye tubifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda zacu mwari na eh bagira ubusa naho utaha turamushimiye mugenzi wacu eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira